murumva ijwi ry'amerika ubu radiyo ijwi ry'amerika ikomeje ibiganiro byayo mu gitondo byo mu kirundi n'ikinyarwanda abatwumva mwese aho muri bahaye ikaze mu biganiro byacu by'uyu munsi ku cyumweru kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye Etienne karekezi ninjye uyoboye ibiganiro muri uyu mwanya tugiye gutangira ibiganiro byacu tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi twibanda ku karere k'ibiyaga bigari nyuma y'ayo makuru turakomeza ku kiganiro ejo tugezwaho n'urubyiruko rwo mu rwanda rureba ejo hazaza naho guhera isaa kumi n'ebyiri turabagezaho nk'uko bisanzwe ikiganiro dusangira ijambo mbere y'amakuru y'akarere ariko duhere ku makuru ya hano muri leta zunze ubumwe za amerika ku munsi w'ejo ku wa gatandatu nibwo ibihumbi by'abantu bifatanyije n'abanyeshuri bo mu mujyi wa washington hano bakora imyigaragambyo bise march for our lives bivuze ngo dukore urugendo duharanira ubuzima bwacu ubutumwa nyamukuru bwagezwaga ku bayobozi b'abanyapolitiki abadepite n'abasenateri ndetse na leta ya perezida w'amerika donald trump abanyeshuri mu ishuri ryitwa ryisumbuye ryitwa marjorie stoneman douglas muri leta ya florida nibo bateguye iki gikorwa cy'imyigaragambyo iryo ni ishuri ryiciwemo abanyeshuri cumi na barindwi mu kwezi kwa kabiri gushize ari naho benshi baheruka kwitwa muri leta zunze ubumwe za amerika abateguye imyigaragambyo barasaba ko ubuzima bw'abana b'abanyeshuri bugirwa nyambere kandi iyicwa ry'abanyeshuri rigahagarara muri buri leta mu zigize amerika zigera kuri mirongo itanu imibare yatanzwe ya nyuma ni uko imyigaragambyo yitabiriwe n'abantu bagera kuri miliyoni umunyamerikakazi uba muri australia wateguye imyigaragambyo mu mujyi wa sydney yitwa jennifer smith aragira ati iyo nohereje abana ku ishuri simpangayikishwa n'imyitozo yo kurasa bakora dufite imiryango n'inshuti muri amerika kandi ibyo ni byo byiringiro byabo bose ko buri wese niba uri umunyeshuri cyangwa se undi uhageze ni muri amerika utagira impungenge z'ubuzima bwawe abanyamerika bakunze kwanga kureka gutunga imbunda kandi hahindutse bike mu itegeko rigena uburenganzira bwo kuzitunga nk'igisubizo ku iraswa ry'abantu imibare itangwa n'ibigo by'ubushakashatsi byakoze iperereza yerekana ko iyi myumvire ishobora kugenda ihinduka mu nyigo yakozwe n'ibigo by'ubushakashatsi yagaragaye bwa nyuma yagaragaje ko mirongo itandatu n'icyenda ku ijana by'abanyamerika babajijwe bumva ko itegeko rirebana n'uburenganzira bwo gutunga imbunda ryakagombye kuvugururwa uwo mubare wari muto cyane mu myaka mike ishize noneho tureba amakuru y'akarere k'ibiyaga bigari duhere mu burundi aho abanditsi n'abakinnyi ba za sinema filime ndetse n'ikinamico bahagurukiye gushyira abana imbere mu bihangano byabo barashaka kwibanda cyane ku bana bashobora kuba bafite ikibazo cyo mu mutwe umunyamakuru ijwi ry'amerika fideli antoine sabimana aho mu ntara y'igitega niwe uduha ibisobanuro birambuye kuri iyi nkuru nk'uko byemezwa na aritire bashaye ko umuhinga yandika akongera agakina ivyese n'amareresi mu burundi ivyese bigenewe abana bato mu burundi ntivyitaweho n'abanditsi nka kurya umuntu akuze afise ibyo akeneye n'umwana we arafise ibyo akeneye mugabo ku rugero rwiwe nicyo gituma rero twebwe turiko turakora cyane cyane ku vyese vy'abana twari twafashe kano kanya rero kugira ngo abana nabo bagendane ubumuga cyane cyane bwo mu mutwe baronka ako kanya baronka ayo mahirwe yo gutwenga gatoya gukina nabo babone ko bashobora gukina ni muri iyo ntumbero amenyesha ko we n'umugwi wiwe umugwi batazira umunyinya w'abakinyi bakinana ivyese bagiye kwijukira igisata c'ivyese n'amareresi ashobora kuryohera abana muri uwo mugambi n'abana bagendana ubumuga bwo mu mutwe ntibakumiriwe kuri uno wa gatandatu niho hasozerwa inyigisho by'iminsi itandatu ku nkino ku bana bagendana ubumuga bwo mu mutwe basanzwe baba mu kigo cyo ku mutwenzi muri komine ntara ya gitega uwo muhinga mu byo gukina ivyese avuga ko kwigisha abana bagendana ubumuga bwo mu mutwe bitoroshe ariko umuntu arabikora nyine bivanye n'ubu- n'ubuhinga tuba turi ko turakoresha urabona ko uvuye kuri kimwe ugeze kuri bibiri ugeze kuri bitatu gusa ni ibintu bisaba umwanya kandi novuga ko bisaba kwihangana no kwitanga kubera yuko muri nyabana hari igihe usanga harimo abatagutahura neza ibyo uri kuravuga eh, mugabo uko iminsi itera yigira imbere bivanye n'ubuhinga turi ko turakoresha turabona ko hari ikintu kiba kiriko kirahinduka washatse kumenya icyo bakora ko cyane cyane kugira ngo bahuze ibiganiro n'abo bana bafite ubumuga bwo mu mutwe aritiya bashaye ko yatubwira ibyo bisunga nyamukuru twakoreye cyane cyane ku kintu twita concentration ni ukuvuga urugero umuntu ashobora kugera kugera ko kugira ngo amare umwanya eh, ariko arakurikira ikintu kimwe rudende atariko arakurikira byose mu mwanya umwe Eh, twarakoreye kandi eh, ku cyo nokwita confiance umuntu ashobora kugirira uwundi ukuntu ushobora ku- urugero umuntu ageza ko kwizera uwundi muntu twarakoze kandi no ku cyo twita capacité organisationnelle urugero aba bana bashobora kugera ko kugira ngo batunganye ibintu kanaka harimwo udukino twe- twinshi dukora eh, dutuma abo bana bafata akanya bariko barakurikira ikintu- ikintu kimwe rudende kuko mu ntango ntibyari byoroshye na gatoya waramubwira uti genda ukora iki i ako kanya ugejeje kubimubwira nyene arahindukiye ari mu bindi yibagiye n'ivyo bamaze kumubwira furera jean dodier ngoye arongoye ikigo cyo ku mutwenzi yabwiye ijwi rya amerika ko abana bagendana ubumuga bwo mu mutwe atari abakihabwenge nk'uko bamwe babita zira- zino nyigisho zigiye zidufasha cyane dusanzwe dufise ubuhinga bita terapi deveye ni ubuhinga bwo eh, gukabura abana kugira ngo bakerebukere bave mu kwigunga canke n'abakere- n'abakerebutse kugira ngo tubafashe nabo nyine bashoboye kwerekana impano kubera eh, usanga kumbure hariho umugaye akenshi ubwenge cyangwa umugaye ingingo z'umubiri ariko ibindi bihimba eh, ibi- n'ibindi zingabirano zose imana yageneye umuntu bazifite icyo kigo cyo ku mutwenzi gisa abana bagendana ubumuga ijana na mirongo itandatu n'umunani baba mu ndaro n'abarenga amajana abiri bagororwa cyangwa bakavugwa bata igitega fidele n'antoine nsabimana ijwi rya amerika tukiri kandi mu karere k'ibiyaga bigari tuve ku kibazo cy'abana noneho turebe ikibazo kindi cy'impunzi ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr n'abafatanyabikorwa baryo bakeneye miliyoni zigera kuri magana atanu n'enye z'amadolari y'amerika kugira ngo babashe kwita ku mpunzi ku buryo burambuye ni inkuru tugezwaho na mugenzi wacu claude ganza munyamagana ukorera mu burengerazuba bw'u rwanda hcr n'imiryango iyunganira igera kuri mirongo itatu irengera uburenganzira bwa muntu barasaba umuhisi n'umugenzi gukora ibishoboka hakaboneka izi miliyoni magana atanu n'enye zo gufasha abanyekongo bari mu gace kageramiwe kandi kibagiranye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo byitezwe ko uyu mwaka uzashira impunzi z'abanyekongo zimaze kuba ibihumbi magana inani gahunda y'ubutabazi irebana n'impunzi ziri mu bihugu birindwi bihana imbibi na kongo no mu bihugu byo mu burengerazuba bwa afurika igamije gukuraho ibitambamira gufasha impunzi n'abaturage b'ibihugu byazakiriye uhuza ibikorwa bya hcr mu burengerazuba anne encontre aravuga ati tudakoze ibyihuse mu kuramira imibereho y'impunzi ubuzima bw'impunzi z'abanyekongo mu karere busanzwe buri mu kaga bwaba bubi bikabije kuva mu ntangiriro za bibiri na cumi na karindwi abanyekongo basaga ibihumbi ijana na mirongo itandatu bahungiye mu bihugu byo ku mugabane wa afurika kubera imvururu n'intambara z'imitwe yitwaje intwaro mu gihugu kingana n'uburengerazuba bw'uburayi impunzi z'abanyekongo zimaze kugera ku bihumbi magana arindwi na mirongo ine bituma ziba mu icumi za mbere mu bwinshi ku rutonde rw'impunzi zose ku isi abakabakaba mirongo itanu na batanu ku ijana ni abana kandi abenshi bahunga bonyine ubu butabazi bwihutirwa ni ubwo kwita ku mpunzi ziri muri uganda zambia na angola mu gihe byitezwe ko hari izindi nyinshi zishobora kwisuka muri congo brazzaville u rwanda n'u burundi inkunga iturutse imihanda yose ku bufatanye irakenewe byihutirwa kugira ngo turengere izi mpunzi ndetse hatabaho no kubura ubuzima kwa bamwe ubu nibwo dukeneye gushyira hamwe mu gufasha izi mpunzi z'abanyekongo kurusha ibihe byose byabayeho niko encontre avuga mu nkambi n'aho izi mpunzi zakirirwa haracucitse cyane kandi ibikorwa byo kubitaho ntibihagije ibi biragira ingaruka ku batishoboye cyane cyane abagore bafashwe ku ngufu mbere no mu gihe bahungaga ahenshi impunzi zagiye zimurirwa mu bice bitekanye kurushaho hitaruye umupaka hakenewe amafaranga afatika mu kunoza imiturire yabo umutekano ubuvuzi imirire kimwe n'uburezi bufite ireme mu bihugu nka uganda byakira impunzi nyinshi ho biragoye cyane muri uyu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani wonyine uganda imaze kwakira impunzi z'abanyekongo zisaga ibihumbi mirongo itandatu na kimwe kubera imvururu zo mu ntara ya ituri na kivu ya ruguru hagati aho ibindi bihugu nabyo bigerwaho n'ingaruka zinyuranye zirimo izishingiye ku mibanire ubukungu n'iza politiki bigakora ku mibereho y'impunzi n'umutekano wazo ubu butabazi bwihutirwa bukenewe muri uyu mwaka bugamije gufasha impunzi z'abanyekongo kubona aho ziba hatekanye ibikenerwa by'ibanze n'ubufatanye mu bisubizo birambye kuri zo impunzi zo mu gihugu imbere zimaze kuba miliyoni enye n'igice arakoze mugenzi wacu Claude ganza munyamagana inshuti namwe akomeje kutwumva turabashimiye mwese muri uyu mwanya ubu tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro cy'urubyiruko rwo mu rwanda ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo
ikiganiro ejo
iki ni ikiganiro ejo
imirire myiza cyangwa se indyo yuzuye burya ni ingirakamaro ku buzima bwa muntu ariko muri iki gihe abatuye isi bugarijwe n'ibibazo by'imirire twashyira mu byiciro bibiri aha twavuga imirire mibi ishingiye ku kubura intungamubiri ndetse n'imirire mibi ishingiye ku kurenza intungamubiri ubusanzwe ibitera imbaraga ibirinda indwara ibyubaka umubiri ndetse n'imyunyu ngugu nibyo bwoko bune bugize indyo yuzuye kandi igizwe n'intungamubiri bityo mu kiganiro ejo kuri uyu munsi tugiye kuganira ku mirire bityo mu ijwi ry'abaturage baratubwira icyo babona gituma kubona indyo yuzuye ku miryango imwe n'imwe bikiri ingorabahizi maze bikaba intandaro y'indwara ziterwa n'imirire mibi nyamara indyo yuzuye idasaba ubushobozi buhambaye inshuti bakunze b'ikiganiro ejo namwe muragira uruhare muri iki kiganiro muraza kutubwira icyo mubona cyakorwa kugira ngo twirinde indwara ziterwa n'imirire mibi dutegura indyo yuzuye hirya no hino mu ngo iwacu zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri niyo nimero mushobora gukoresha mutwoherereza ubutumwa bugufi cyangwa se mukifashisha imbuga nkoranyambaga yaba facebook ndetse na instagram hombi mushakisha ikiganiro ejo mukadukurikira maze mukadusangiza ibitekerezo byanyu tubahaye ikaze mu kiganiro ejo turi gutangira kuri radiyo ijwi rya amerika ikiganiro gihagarariwe na hoje nigena naho kuri mikoro nge mugiye kubana mbagezaho iki kiganiro amazina yanjye nitwa mizero kirisipe ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze nanone muri iki kiganiro akaririmbo ndugu yangu cyangwa se inshuti yanjye k'ihuriro ry'urubyiruko mu rwanda ndetse na repubulika iharanira demokarasi ya kongo karahamagarira abatuye akarere k'ibiyaga bigari ku bumwe aka karirimbo niko kagiye kuduherekeza muri iki kiganiro
yawe yawe yawe umvangire icyo nkwitumira ku bavandimwe n'abamera intashyo ye
kimwe n'ahandi mu bihugu biri mu nzira y'iterambere hakunze kurangwa ibibazo by'imirire mibi yiganjemo ibura ry'intungamubiri zitera imbaraga ndetse n'intungamubiri zirinda indwara iyi niyo mpamvu nyamukuru leta y'u rwanda yashyizeho gahunda yo kuboneza imirire hifashishijwe abajyanama b'ubuzima byibuze muri buri mudugudu mugenzi wacu david hitimana yaganiriye n'umwe muri bo maze amusobanurira byinshi ku ndyo yuzuye
berenadeta ntuye muri uno murenge wa ngamba akagari ka kazirabonde umudugudu wa gatwa byose n'ubundi igizwe n'ibitera imbaraga ibirinda indwara n'ibyubaka umubiri ibyo bitera imbaraga rero harimo ibinyabijumba harimo ibinyamafu harimo n'ibinyamavuta ibyo ni biri mu bitera imbaraga ibyubaka umubiri rero harimo ibishyimbo harimo isoya harimo umuceri mbese ibyo byose by'ibinyampeke ni ibyubaka umubiri ibirinda indwara rero harimo imboga imboga rwatsi harimo imbuto imbuto zirazwi ni amacunga imineke indimu mbese ibintu by'imbuto ubwo rero hakiyongeraho n'ibituruka ku matungo amagi amafi usibye ko amafi naza mu byubaka umubiri byiyongera muri bya bindi by'ibihingwa hakazamo amafi hakazamo ibindi byose biva ku matungo amagi ibyo byose byubaka umubiri ni ibiki bitagomba kubura kugira ngo indyo ibe yuzuye ibintu bitagomba kuburamo ni imboga ni imboga rwatsi ntabwo rwose indyo yuzuye bisaba amafaranga menshi ibijumba turabyihingira nababwiye ko ibijumba biri mu bitera imbaraga ibishyimbo turabihinga biri mu byubaka umubiri imboga turazifitiye biri mu birinda indwara iyo ufashe ibijumba ukabiteka ugashyiramo ibishyimbo ugasoroma za mboga zawe ye mukongeramo na twa turagara za ndagara twigurira ku isoko z'ijana biba bihagije indwara iyo wafashe indyo yuzuye bikurinda indwara z'imirire mibi nka bwaki indwara y'impiswi kubera ibyo byose iyo utabifatanye isuku bitabigiranye isuku ibyo byose iyo ndyo yuzuye uyitegurana isuku iyo wayiteguranye isuku nta ndwara z'imirire mibi ushobora kugira cyane cyane abatwite iyo udafashe indyo yuzuye ushobora kurwara bwaki umuntu mukuru narwara bwaki ukabyara umwana utafite ibiro byuzuye cyangwa se n'inda akaba yavamo kubera kwabuze indyo yuzuye turihingira ibintu byose amateke turayahinga ibishyimbo turabiye n'isoya turayihinga ntabwo rwose bihambaye kugira ngo ugende uvuga uti abakire nibo barya indyo yuzuye amafiriti n'ibiki ntabwo ari byo indyo yuzuye rwose turayifite iwacu mu giturage cyacu buri wese agakora umurimo w'igikoni akagira umurimo w'igikoni muri muri buri rugo rwe hafi y'igikoni mbese hanyuma duhinzeho imboga zose karoti idodo amashu ibintu byose puwavuro beterave noneho ibyo bintu byose nibyo bikenerwa kugira ngo bikore indyo yuzuye
Quelle belle odeur, quelle bonne image. Malgré plusieurs problèmes, mais il y a toujours des solutions.
reka dushimire cyane nyiransabimana bernadette umujyanama w'ubuzima mu murenge wa ngamba nk'uko abigarutseho imirire mibi ishobora guteza ingaruka ku buzima bwa muntu harimo kugabanuka k'ubudahangarwa bw'abasirikare b'umubiri ibyo bigatuma umuntu ashobora kwibasirwa n'indwara zinyuranye by'umwihariko ku bana byatuma badakura neza mu gihagararo ndetse no mu mitekerereze umuntu ntaba agishoboye kwiteza imbere we ubwe ndetse n'igihugu muri rusange nyamara ibiribwa bigize indyo yuzuye ni ibintu ushobora kuba utajya guhaha ngo ukoreshe amafaranga ahubwo ni ibihingwa ndetse n'akarima k'igikoni gateguye neza ese ko tumaze kubona ko indyo yuzuye idasaba ubushobozi buhambaye ariko ugasanga zimwe mu ngo zikibasirwa n'indwara ziterwa n'imirire mibi abaturage babona biterwa n'iki reka tubahe rugari maze badusangize ibitekerezo byabo mu murenge wa shyorongi
ni uko badasobanukiwe ibyiza byo kurya indyo yuzuye
igihe kuri iki kibazo uko mbibona ntabwo ari ukuvuga ngo ni ubushobozi buke ahubwo icyo mbona ni uko abaturage barira barira guhaga ntibarira ntibarira kuvuga ngo ndashaka ibinunga ibitunga umubiri n'ibitera imbaraga ahubwo bo bashaka ibirabahaza bipfa kuba biragira mu nda bikabahaza ni ibyo ngibyo naho ubundi bushobozi bwo ubushobozi burahari kibitera ni uko nyine ahanini usanga ari imyumvire mikeya ivanze n'ubujiji abaturage baba bifitemo kuko ahanini nkatwe wenda uba usanga ngewe ntajya kuvuga ngo mfashe izo firiti izo za mayoneze nibyo mba numva nakwifatira kuruta uko najya kurya izo nyabutongo ayo madegede kuruta uko najya kurya ibyo ngibyo ngo ni indyo yuzuye ahanini uba usanga ari imyumvire mikeya n'ubujiji buri mu baturage baba bashaka mbese bya bindi biryohereye ibiki no kuba wamubwira ngo abe yarya indyo wenda zifite umunyu muke cyangwa amavuta make we ntabwo aba yumva ko ari ibyamwangiza ikindi kandi mbona na bariya bajyanama b'ubuzima baba barabihuguriwe mbona hatanakorwa n'ubukangurambaga buhagije kugira ngo twe nk'abaturage tubisobanukirwe tumenye n'umumaro wabyo
akenshi ni uko abaturage baba badasobanukiwe indyo yuzuye icyo ari cyo harimo nk'ibyubaka umubiri ibirinda indwara n'ibitera imbaraga
ku baturage mbona biterwa no kuba batabizi nyine cyangwa batabyitaho bakumva ibyo bariye byose byaba ari ibiryo bagapfa kwirira
nakufunza kawimbo tukaimbe pamoja ibi byari ibitekerezo by'abaturage mu murenge wa shyorongi batubwira icyo babona gitera zimwe mu ngo kuba zikibasirwa n'indwara zishingiye ku mirire mibi ariko byose twavuga ko bishingiye ku babyeyi bafite ubumenyi buke ku bijyanye no gutegura indyo yuzuye ababyeyi batita ku rubyaro rwabo basesagura umutungo w'urugo ababyeyi kandi babyara abo badashoboye kurera ibi byongera ubwiyongere bw'abaturage ariko se wowe udukurikiye ubona hakorwa iki kugira ngo twirinde indwara ziterwa n'imirire mibi dutegura indyo yuzuye mu ngo iwacu zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri niyo nimero yakira ubutumwa bugufi gusa mushobora kudusangizaho ibitekerezo byanyu cyangwa se mukaba mwakoresha imbuga nkoranyambaga yaba facebook ndetse na instagram hombi mushakisha ikiganiro ejo reka igice cya mbere mu kiganiro tugihinyira aha maze mu kanya gato cyane mu gice cya kabiri dukurikire ikinamico nyiramubande njye nitwa mizero kirispe iki ni ikiganiro ejo mukomeje gukurikira kuri radiyo ijwi rya amerika
bavandimwe bikongo muraho namwe ab'iburundi ndabateye akamo muraho mama muraho
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
nimundeba uko nsa cyangwa uko mvuga ndi umuntu nk'amwe ndi umuntu nanga ibidutanya nkunda ibiduhuza imama we sisi tupendane umoja ni nguvu
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
Le voix légère souffre au bord du lac. L'eau est si douce et si calme. On dirait un jardin du petit paradis où les gens se couchent pour écouter les oiseaux chanter. Tout près des pays des grands lacs. Ouais, au pays des grands lacs.
Oh, witinya, hoya witinya, shira umutima mu nda kuko nanjye izo mpanuro nizo zangiza undi we, oh humura. Yes. Nitwa Andi Bumuntu, ndi umuhanzi nyarwanda, nkurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya Amerika ijana na kane n'ibice bitatu FM. Stay in touch. erakubwire mwana wanjye dora kuka nsigaje ubu ni gake
ndabasuhuje mwese nimugire amahoro nitwa umukiza narite mu kinamico nyiramubande nitwa bijuru uyu ni umwanya mukurikiramo ikinamico nyiramubande mu kiganiro ejo
nimugire amahoro inshuti bakunzi b'ikiganiro ejo by'umwihariko ikinamico nyiramubande njye nitwa hamida mukundene mbahaye ikaze muri aka kanya duherukana agakuru ngo yiteguye kuba se w'umwana minyoni yabyaranye na kiduhe papiyasi nawe nyuma yo kuryoherwa n'inzoga z'ubuntu kwa mama yusufu kubera amabanga baziranyeho yumvaga kumutereta byashoboka reka ntangire umwiyumvire
kuri mbabazi wanjye nkunda cyane kandi mpora nifuriza amahoro y'imana uraho Mm. bose hano sinari kuvuga ngo mwiriwera ko duherukana kuvugana vuba reka nkusure Mm. amahoro y'imana abane nawe kubera ukuntu rwose imiryango yacu ikomeje kutunaniza ndashaka ko uzaza wapakiye ibyambarwa byawe nanjye namaze kwitegura no kubipanga tukazacika imiryango tukiyambukira kandi nzi neza ko aho tuzajya nta n'umwe uzahamenya ngo aze kudushaka ikindi kandi ni uko ibizadutunga nzakoresha ayo nari nateguye gukwa ndetse n'ay'ubukwe ubundi twibanire ubuziraherezo aho batazadutera hejuru mu kondwa uwawe abana bizo iwaya niyi
ariko ngo haba ngo gukika neza urwo rupapuro hano zana buri wese zana urwo rupapuro mbese uru nguru uru rupapuro urabona atari urwo na- na- na- nateranijeho ibyo nzajya kurangura ejo arangura Eh.
umva haba sindi umwana wo kubeshya ibyo usomaga byose nabyumvise urabona utarazwe n'uriya mukobwa ko gusa papa uriya mukobwa rwose ntiyanduza atakuroga gusa ndamukunda kandi nawe ndabizi arankunda ubu ngewe papa wawe nirirwa nicwe n'inyota utaryamanye amafaranga ngo wayagukwana gukoresha ubukwe utampamo na bitanu ngo nigurire n'agacupa nkagutomera
mama yusufu mama yusufu yigira hino nkubwire ariko buriya ugira ngo impamvu nkunda kuza hano eh? si uko nkwemera ngewe eh? yigira hino mama yusufu uya naje rwose ngaho ntumare rero mbona uko nakira n'abandi
oya wigenda bariya bose ni abasenzi yewe nanabishyurira bagasohoka ariko tugasigarana hano twembi uranyumva nako nasoronga agasigara nkanamuperezanta edaye yego ndabyumva yego ariko kandi nyine nta n'impamvu z'uko twasohora abakiriya mu kabari bigaragara nabi rwose oya papi ariko se nawe reka kumukabakaba dore ahantu hose bari kubibona hmm?
uratangiye nawe kunsha mu ijambo kandi yewe uyu mugore dufitanye amabanga akomeye urabyumva ikindi nacyo ngewe papiyasi ndamukunda kandi nifuza ko yazambera umugore w'umuziranenge ariko se koko nuko papiya ntabwo yiyubashye kuko ukagira imana we urabona iri soko ryose hmm? waramenyesheje abantu nteza abantu gusa ibyo uvuga n'ejo uzabisubiramo nakomeje rwose njye papiya kandi mama yesu nujyaga ngewe nzamena amabanga yose mfite nakureka nze nkwereka
nongeye kubaha ikaze nanone muri uyu mwanya twahariye kubasomera ibitekerezo muba mwaratugejejeho mu kiganiriro twihutse nabibutsa ko turi bugaruke ku butumwa bwavugaga ku biganiro bitandukanye byatambutse mu kiganiriro duhereye kuri ezekiyeli wagarutse ku kiganiro cyavuga ku mugani ugira uti umukobwa bumwe agatukisha bose mu butumwa bwe yavuze ko bidakwiriye ko abantu bafata nk'ihame ko umuntu ukoze icyaha bigomba kwitirirwa abandi jean batiste rutayisire we yagarutse ku kiganiro cyavugaga ku nshuti z'umuryango aho yavuze ko byagakwiriye gushyirwamo ingufu kubera ko ihohoterwa mu muryango ryagabanyuka wakoze cyane jean batiste ku bw'ubutumwa bwawe mujao maria tereza uhereye i kagugu mu butumwa bwe yagarutse ku mugani aho yavuze ko akenshi uwo mugani ushobora guteza umwiryane muri sosiyete nyarwanda dukomereze kuri dusengimana godifura ndetse n'uyu utatwibwiye ufite nimero iherwa na magana cyenda na makumyabiri aho bose bahurije ku kuvuga ko bakunda ikiganiriro naho murekezi karikisite uherereye mu karere ka rurindo aravuga ko hakwiriye kwitabazwa inshuti z'umuryango mu gihe amakimbirane yavutse ati kuko bishoboka ko bakwicarana n'abagize umuryango bagashaka icyahusha ayo makimbirane reka ubutumwa bwa none tubinere kuri evariste uherereye mu karere ka muhanga aravuga ko inshuti z'umuryango zakagombye gushyira imbaraga mu gusobanura uburinganire ati kuko abona ko abantu babyumvishe nabi njye mwabanye na ruwike za christela tuzasubira ubutaha cawe
yawe yawe yawe umva ngira icyo nkwitumira ku bavandimwe n'abamera intaso ye
Quelle belle odeur Quelle bonne image
Malgré plusieurs problèmes,
mais il y a toujours des solutions. Chérissons notre précieuse région et protégeons-la contre la douleur, loin du diable et de la haine.
turagana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi ariko mbere yo gusoza reka twibutse ko mu gice cya mbere twaganiriye ku mirire mibi maze turebera hamwe indyo yuzuye ni uko nyiransabimana bernadette umujyanama w'ubuzima mu murenge wa ngamba adusobanurira ko akarima k'igikoni gateguye neza mu buryo bukwiye gahagije mu gutuma umuryango uryoherwa n'indyo yuzuye ariko kandi kudasobanukirwa ibi nibyo abaturage bagarutseho banenga ababyeyi batita ku rubyaro rwabo niba wabanye natwe muri iki kiganiro ushobora nawe gutanga umusanzu wawe mu gutuma imirire mibi icika himakazwa indyo yuzuye hirya no hino mu ngo ese ubona hakorwa iki kugira ngo twirinde indwara ziterwa n'imirire mibi dutegura indyo yuzuye mu ngo iwacu ku mbuga nkoranyambaga yaba facebook ndetse na instagram hombi ushobora kutubona ushakishije ikiganiro ejo cyangwa se ukatwoherereza ubutumwa bugufi kuri nimero zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri reka ikiganiro cy'uyu munsi tugihinira aha bityo ndabashimiye mwe mwese mwari mudukurikiye nshimiye kandi na hoje nigena wari uhagarariye iki kiganiro njye mwabanye kuri mikoro mbagezaho ikiganiro nari mizero Crispin ikiganiro ejo atugicumbikiye aha ariko amahoro y'imana abane namwe cawo
turabashimiye abateguye ikiganiro ejo cyo mu rwanda abakomeje kutwumva kandi mu masegonda make isa kumi n'ebyiri turumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho ku cyumweru